iyi mwumva ni ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa kabiri itariki icumi z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi i washington dc muri kumwe na oriyane itangishaka muri studio ndabahaye ikaze mu biganiro byacu murahemukira perezida wa repubulika paul kagame ibyo muri gukora ntabwo mumukorera ugenda mukorera kandi Hmm? tugomba kwemera ko mu rwanda hagomba kuba demokarasi reba abanyamakuru babafotora bagenda babivuga byose uko mubayeho uko mwirwa mukubita abaturage ibyo bihe uwo ni metre bernard ntaganda wo mu mugambwe ps imberakuri yo mu rwanda agaye inyifato z'inzego z'umutekano mu rubanza rw'abagize umuryango wa nyakwigendera asina paul rwigara muri sentare nkuru ya nyarugenge ku mugwa mukuru i kigali iyo nkuru cyo kimwe n'iyindi yerekeye abakenguzamateka bo muri leta zunze ubumwe za amerika babiri baraye babonanye n'umukuru w'igihugu cy'u burundi pierre nkurunziza hamwe n'iyerekeye imvura ivanze n'imiyaga yasenyuye ibitari bike mu ntara ya muramvya turazibashyikiza kubashyikiriza mu kanya mugume ku maradiyo yanyu reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu aloyize bigirimana mwaramutse neza aloyize mwaramutse Oriane ndamutse n'abaduteze amatwi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterese aranegura ibitero byo kuri wa mbere byakozwe n'abarwanyi bahurikiye mu muhari ADF mu ntara ya Kivu y'uburaruko muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo byavuyemwo iyicwa ry'abasirikare babiri ba ONU bamuka mu gihugu ca Tanzania abandi cumi n'umunani barakomereka mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa mbere n'umuvugizi wiwe guteresi yarahujeje abagenzi n'imiryango yabuze ndetse na repubulika zunze ubumwe za tanzania yifuriza abakomeretse gukira n'ingoga guteresi asaba abategetsi ba leta ya kongo kunyarutsa gutohoza kuri ubwo bwicanyi no kurengutsa imbere y'ubutungane abo buzokwagira arangiza asaba ubugira kandi imihari yose yitwaje ibirwanisho muri ico gihugu kubishyira hasi kandi akavuga ko ibitero bitumbera inteko zibungabunga amahoro bishobora kuja mu murwi w'ivyaha byo mu ntambara kandi bihanwa n'amategeko mpuzamakungu muri tanzania imodoka yunguruza abantu yo mu bwoko bwa minibus yaraguye mu kiyaga victoria ihitana abantu cumi na babiri batatu gusa nibo bashoboye kurokoka ibyo byashyikirijwe mu itangazo ryasomwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu kuri uyu wa mbere ejo perezida wa tanzania john paul magufuri yababajwe n'abo bantu bapfiriye muri icyo kiyaga kiri mu ntara ya mwanza iyo modoka yataye ibarabara igeze ku kiraro cy'ahitwa kigonga ni muri district ya Misungwi ibimesha makuru byo muri ako karere bivuga ko abo batatu bashoboye kurokoka barobwe n'abari aho igihe iryo sanganya ryaba igihugu ca nigeria kuri uyu wa mbere niho catangura guca imanza kivunga za mbere z'abagirizwa kuba abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa boko haramu ubushikiranganji bw'ubutungane bwa nigeria buvuga ko abo barwanyi bashika ibihumbi bibiri bafashwe kuva aho boko haramu utanguriye kwica abantu mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda abantu ibihumbi bibiri nibo bamaze kwicwa muri ubwo bwicanyi abandi miliyoni zibiri n'ibice bitandatu barahungiye mu buraruko bw'igihugu salihu otuman izahe avugira ubwo bushikiranganji amenyesha ko abarwanyi bashika igihumbi n'amajana atandatu na mirongo irindwi bafungiwe mu ikambi ya gisirikare y'ikayinji aribo bategekanya kuburanishwa ubwa mbere mu nyuma hazokurikira abandi amajana atandatu na mirongo itanu n'umwe bafungiwe mu kambi ya gisirikare y'igiwa imayiduguri ku murwa mukuru w'intara ya borno mu buraruko bw'igihugu amenyesha kandi ko muri bose atanumwe azokwicwa bazocirwa ibihano bihuje n'ivyaha bakoze umurwi w'abahinga bawoni washyizweho gucungera iyubahirizwa ry'ibihano byafatiwe koreya ya ruguru umumenyesha ko hari ubwato bune bumaze guca kubiri n'ivyo bihano buca bubuzwa kugerera ku kivuko ico ari cyo cose co kw'isi ivyo vyashyikirijwe kuri uyu wa mbere na hage griffiths ajejwe gutunganya ibikorwa muri uwo murwi amenyesha ko iyo ngingo yafashwe ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa cumi kandi ko bwafashwe butwaye ibidandazwa muri korea ya ruguru kandi icyo gihugu carafatiwe ibihano amakuru atangwa n'abegereye abo bahinga avuga ko ubwo bwato bune bwahowe gutwara ibizuku ibyuma hamwe n'amafi muri koreya ya ruguru bisanzwe biri ku rutonde rw'ibibujijwe n'ibyo bihano kwinjizwa muri ico gihugu griffiths avuga ko bubaye bwa mbere muri kahise kaoni ubwato butwara ibidandazwa bubuzwa kugerera ku kivuko co kw'isi hano muri leta z'ubumwe za amerika amazu y'abantu ashika ku gihumbi n'amajana atanu hamwe n'izindi nyubakwa z'ubudandaji zarahiye ziratokombera zituriwe n'umuriro wadutse muri leta ya california muri leta z'ubumwe za amerika ivyo bikaba vyashikirijwe kuri uyu wa mbere n'umukuru arongoye igisata kijejwe kurwanya imiriro muri iyo leta nta muntu yapfuye aratangazwa ariko abatari bake batazwi ibitigiri muri iyo miriro yadutse mu makomine atatu yo muri iyo leta barakomeretse abantu ibihumbi mirongo ibiri barahungishijwe barimwo n'abari barwariye mu bitaro vyari muri ivyo bice igisata kijejwe amashamba n'imiriro muri california kivuga ko icyateye iyo miriro yadutse ku munsi w'imana cyatanguye gutohozwa amakomine ya napa sonoma na yuba yasinzikajwe n'uwo muriro yashizwe mu bihe nk'iby'ibihugu biri mu ntambara imvubu zirenga ijana zaratowe zarafuye mu ruzi ruca mu ishyamba cimeza muri namibiya umushikiranganji w'ibidukikije muri ico gihugu yabitangaje kuri uyu wa mbere ko zishobora kuba zishwe n'indwara y'amakara canke maladi du charbon mu gifaransa amatohoza rero akaba yaratangwe kugira bamenye intandaro y'urwo rufu rw'izo mvubu
urakoze aloise kuri ayo makuru udushikirije ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda sentare nkuru ya nyarugenge yarunguruje inshuro ya kabiri urubanza rw'umunyepolitiki atavuga rumwe na leta y'u rwanda umwari diane shima rwigara kubera inzitizi zibandanya kwiyerekana muri urwo rubanza ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa i kigali mu rwanda abaregwa bose uko ari batatu bongeye kugezwa mu rukiko baboshye mu mapingu umutekano haba mu cyumba cy'urukiko no hanze yacyo wari wakajijwe bikomeye kandi abapolisi byibura bane kuri buri uregwa nibo bari bamurinze mbere yo kubinjiza mu rukiko nta jwi nta n'ishusho byari byemewe mu rukiko ku banyamakuru uretse kwandika imbaga yakubise iruzura mu cyumba cy'urukiko cyari cyongerewemo intebe ariko bibi by'ubusa ku buryo umucamanza yifashishaga indangururamajwi ngo buri wese n'abari hanze bumve abaregwa diane shima rwigara muri umuna we w'amahoro ane rwigara na mukangemanyi adeline rwigara ubabyara noneho bageze imbere y'urukiko bunganiwe na metre pierre celestin buhuru uyu munyamategeko yabwiye urukiko ko haba mu bushinjacyaha n'ubwanditsi bw'urukiko batamuhaye imyanzuro y'urubanza ngo abashe kuburana ati urukiko rugendera ku mategeko ngo rukomeze ruheshe ishema igihugu dufite amategeko meza yanditse rero nakurikizwe akeneye inyandiko mvugo z'ibyafatiriwe kwa rwigara avuga ko ari byo ntandaro y'ibyaha bakurikiranyweho ibyo ni amajwi y'ibiganiro kuri telefone ubutumwa abaregwa bandikiranaga kuri whatsapp ibaruwa ane rwigara bivuga ko yandikiye ikinyamakuru jeune afrique urutonde diane rwigara yashyikirije komisiyo y'igihugu y'amatora rugaragaza imikono yashyigikiraga kandidatire ye ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yashize kugira ngo barebe koko imikono aregwa niba yarayihimbye n'ibindi yasabaga ko umucamanza yasubika urubanza mu gihe cy'iminsi itanu akabonana n'abaregwa bakaganira kuri dosiye yose yasabye kandi ko urukiko rutegeka ubushinjacyaha bugatanga inyandiko mvugo za dosiye umucamanza yamubajije niba barihuje muri sisiteme n'ubushinjacyaha n'ubwanditsi kuko ariho iyo myanzuro igaragara metere buhuru yavuze ko hari ibyo adashobora kugeraho nk'iyo myanzuro atekereka niba muri sisiteme harimo ibirego bibiri ubushinjacyaha bwikomye umunyamategeko kugira ubushake buke kuri iyo myanzuro buvuga ko imyanzuro igaragarira n'urukiko bwavuze ko abakekwaho ibyaha batabirenganiramo bwemera isubika rubanza ariko busaba ko bitafata iminsi itanu kuko ari ikirego cyihutirwa kigomba guhita kiburanishwa mu masaha mirongo irindwi n'abiri urukiko rwabajije ubushinjacyaha niba kuri iyo dosiye hagaragara impamvu bushingiraho bubakeka maze busubi busubiza ko ziriho ariko bushimangira ko butabaha dosiye yose kuko icyiciro bugeze hari ibanga kuko batagaragazwa abatangabuhamya mu iperereza rigikomeje metere buhuru yavuze ko nk'abanyamategeko nabo babika amabanga kandi ko batakwica amategeko hari bimwe mu bimenyetso nk'ibaruwa bivuga ko anne rwigara yandikiye ikinyamakuru jeune afrique n'urutonde diane rwigara yashyikirije ndeke byose asanga nta banga ribirimo cyane ko byamaze gusakazwa mu bitangazamakuru nk'amwe mu majwi agize ibyo biganiro bimwe mu bitangazamakuru by'imbere hano mu gihugu byarangije kubitangaza binakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga madame mukangemanyi adeline rwigara yatse ijambo maze azamura ikiganza abwira umucamanza ati nzamuha icyubahiro cy'imana kandi ndabashimiye areruya n'imvugo mu ijwi rituje yazamuye amarangamutima mu rukiko maze bamwe bazunguza imitwe abandi bimyoza mu majwi yo hasi abandi bubika imitwe yavuze ko batazi ibyo baregwa ati baduhe dosiye nge n'abana banjye tumenye ibyo baregwa bagumye kugenda basa n'ababiduciramo amarenga ubushinjacyaha bwavuze ko abaregwa bose bamenyeshejwe ibyo baregwa kandi n'amajwi y'ibiganiro ku matelefone bayumvishijwe babazwa urukiko rwanzuye ko nta mpamvu yo gutegeka ubushinjacyaha gutanga inyandiko mvugo za dosiye kuko hari bimwe mu bimenyetso metere buhuru yabona rwanzuye ko igihe yakenera amajwi yajya kuyumvira mu bushinjacyaha ku mwanya wo gutegura dosiye rwavuze ko ari uburenganzira abaregwa bemererwa n'amategeko ariko bakabuhabwa bwa nyuma kuko ubwa mbere batabukoresheje uko bikwiye urubanza rwanagaragayemo bahungu babiri ba nyakwigendera sina paul rwigara ariyoste rwigara na aristote rwigara rwanagaragayemo metre bernard ntaganda perezida fondateri w'ishyaka ps imberakuri ritavuga n'umwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ryamaze gucikamo ibice mu magambo make n'ijwi rya amerika uyu munyapolitike yavuze ko kuza muri uru rubanza aricyo yise kugurizanya kuko nawe ahora afungwa afungurwa aha ku rukiko wabonaga ibitangazamakuru byo mu rwanda na mpuzamahanga bishaka kumva icyo avuga kuri uru rubanza rw'umunyapolitiki mugenzi we metere ntaganda nawe washakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda mu bihumbi bibiri na cumi ntibimuhira agakomereza muri gereza nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu umudendezo ku rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge igipolisi cyahise gihagarika ibiganiro yahaga itangazamakuru maze kibirukana mu ifasi y'urukiko umva uko ntaganda yabwiraga abapolisi bamushushubikana n'itangazamakuru uyangaha ni muri parike ni mutabera hari icyo abaturage mbese ko waje gutera akavuyo kuvuga ubutabera murahemukira perezida wa repubulika paul kagame ibyo muri gukora ntabwo mumukorera ngenda mukorera kandi tugomba kwemera ko mu rwanda hagomba kuba demokarasi reba abanyamakuru babafotora bagenda babivuga byose uko mubayeho uko mwirwa mukubita abaturage n'ibyo ngibyo ubuze niba mumutaza umuturage muzamugezemo ntibyahereyeho kuko no hanze y'ifasi y'urukiko abapolisi bari bashushubikanye metere na ganda bashatse no guhohotera abanyamakuru ngo batagira icyo bakora ntabwo akazi kemewe turabwira ntabwo akazi kemewe nyine tubwire ntabwo akazi kemewe ntabwo abanyamakuru dufite amabare ntabwo abanyamakuru mukora akazi ntabwo abanyamakuru ko turi gukora akazi dushinzwe ariko turi mu kazi wari waza kumwaka imbunda yegora wari waza kumwaka imbunda ko arimo imigabane kuri mikoro z'ibitangazamakuru bitandukanye metere ntaganda ati uko byagenda kose nabivuze demokarasi igomba kubaho mu rwanda bazanyica havuka abandi ntawe uzi ko diane azavuka bazanyica havuke ba ntaganda bernard benshi ndagira ngo nongere bishimangire u rwanda ntago ari akarwa u rwanda rugomba kwemera demokarasi nk'uko ibindi bihugu byemera demokarasi cyane cyane ibidukikije abaregwa bose uko ari batatu barahurira ku cyaha cyo kugambirira guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda diane rwigara arerwa icyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ashaka kwiyamamariza gutegeka u rwanda ntabigereho kuko ngo yasinyishije n'abapfuye nyina ubabyara adeline rwigara warabunanamo n'icyaha gifatwa nk'umwihariko cy'ivangura no gukurura amacakubiri ibi byaha byose abaregwa bavuga ko bishingiye kuri politiki iburanisha rizakomeza ku itariki ya cumi na rimwe z'uku kwezi kwa cumi ah bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali abakenguzamateka bo muri leta zunze ubumwe za amerika babiri james inhofe aserukira leta ya oklahoma na michael enzi aserukira leta ya wyoming barabonanye na perezida w'uburundi pierre nkuru nziza ejo ku munsi wa mbere i bujumbura mu burundi mu byo bayaze harimo imigambi y'iterambere y'uburundi hamwe n'ivyerekeye wa mugwi ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi nk'uko tubibwirwa na alain diomede nzeyimana icegera c'umuvugizi wa perezidansi y'uburundi yakurikiranye uwo mubonano abivuga bavuganye na mugenzi wacu frederic nkundikije nyincibahiro umukuru w'igihugu yahaye umubonano umukenguzamateka jim inhof yari aherekejwe n'umukenguzamateka mike enzi bakaba rero bari baje kuramutsa nyincibahiro umukuru w'igihugu nk'uko basanzwe babikora bakaba bavuga yuko mike inhof we yari amaze kuza inshuro zigera kuri munani bakaba bari baje kugira ngo n'ubundi babandanye imigenderanire iri hagati yabo hamwe na imigenderanire hagati y'ibiri uburundi na zimwe za amerika mu majambo make cyane rwose ikintu bashitseko ni ikihe ikintu bayaze cyane ni ikihe cyane cyane umukenguzamateka jim inhofe yashimiye benshi baramukuru w'igihugu ukuntu akoresheje ibishoboka byose kugira ngo uburundi butere imbere akanamushimira cyane cyane yuko ari umukuru w'igihugu yashyize imana imbere ati na twebwe muri leta zunze za amerika uko dukora mu kazi ka politiki imana turayashyira imbere ati turanafite n'umugwi wo gusenga imico twa gatatu ibyo bita prayer breakfast ati turasenga ati igihe cyose turanasengera n'uburundi ati rero twa kubabwira eh, ibintu biri imbere mu nshaka y'uko ibihugu bibiri uburundi na zunze ubumwe za amerika bikorana Eh, nyiricyubahiro umukuru w'igihugu akaba yabwiye yuko eh, igikorwa kiboneka kiriko kirakorwa ubu ari kugira ngo eh, uburundi buheraheze ibikorwa cyatanguwe cyaturutse mu masezerano ya arusha kugira ngo abarundi bamenye ukuri bamenye n'ukuntu bashobora kubikuranira kubyagiye birakurikirana eh, kuva uburundi ebu habuze nta y'ukwikurira tukira kuko abenshi barabizi yuko igihugu cyagiye kiraka mu bihe bitari byiza cyane E, muri iki gihe hari ikibazo gihambaye cyane rwose eka c'ibiganiro bihuza abarundi cyane cyane ibibera hagati byarabaye ariko ibiganiro bihuza leta y'uburundi n'abatavuga rumwe nayo bibera iyarusha byaba bitegekanijwe ko ivyo biganiro bibanda bizoba muri uko kwezi kw'icumi ivyo biganiro ku barundi benshi eka no ku n'ibihugu bicuditse n'uburundi ivyo biganiro vyaratevye cyane rwose hari ikintu wavuze ku vyerekeye kwihutisha ivyo biganiro bihuza abarundi ico kico cerekeranye ibiganiro ntikigize kigaruka mu mu- mu- mu- mu biganiro ba- bagiraniye uyu munsi muri iki gihe nk'uko mubizi mu ndwi iheze harabaye ah, ivyemezo bibiri vyo mu rwi w'ishirahamwe mpuzamakungu ujejwe agateka kaziramuntu aho vyibonekeza ko hariho ah, ibintu vyerekeye agateka kaziramuntu katubahirijwe mu burundi ico kibazo ntabwo senateur eh, james eh, inhofe eh, na senateur eh, michael enzi bigeze bakiyaga n'umukuru w'igihugu Eh, nk'uko nababwiye abo bakenguza amategeko baturutse muri leta zunze ubumwe za amerika bari baje cyane cyane kugira ngo bumvirize eh, ibiriko birakorwa hagati mu gihugu kugira ngo eh, igihugu eh, kirabe ko cyo gukinura mu byerekezo gutera imbere Eh, bakaba batangiye rero muri ivyo byinshi usanga rimwe na rimwe bigaruka eh, ku binyoma bigenda biravugwa no hirya no hino kuri za za internet Eh, tu- tugarutse kuri urwo rugendo rwa senateur eh, james eh, inhofe na michael na senateur eh, michael enzi mwavuze ko cyane cyane bashimikiye ku, bashimikiye ku migambi eh, y'ukuntu uburundi bwotera imbere hari impanuro baba bashikirije kugira ngo uburundi nabwo nyene buje- bu- bu- buze bwafata inzira y'iterambere ego me nyacyubahiro umukuru w'igihugu ya- ya- yaberetse eh, ibitaka bimwe na bimwe aba- abaguzatunga bo muri amerika bashobora gu- gu- gukorera mu kugira ngo igihugu cyisunume gitere imbere Eh, hakaba hariho wanashaka n'abaguzatunga basanzwe bamaze eh, gutangura gukorera ngaha mu gihugu cyacu burundi aho eh, ibi- ibikorwa biboneka uburundi bukeneye ari eh, nk'ibintu by'umuyagankuba cyane cyane mukaba muzi yuko n'igisata eh, cy'ubutare n'agataka nabyo nyene eh, kiriko kiratera imbere Alain Diomede Nzeyimana icegera c'umuvugizi wa perezidanse y'uburundi ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwaduhaye murakoze cyane iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu tuve mu burundi tugaruke mu rwanda gato ibiro by'igihugu bijejwe ibiharuro mu bisata bitandukanye kimaze gutangaza ko mu rwanda ko abantu bashika ku bihumbi amajana atandatu badafise akazi ibindi kuri inkuru y'umugenzi wacu asumta kaboyi ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare cyari gisanzwe kigaragaza umubare w'abashomeri gishingiye ahanini ku bantu baba bifuza akazi bakigashakisha ariko ubu uyu mubare wiyongereyeho abakora ubuhinzi bw'amaramuko butabasigira ibyo bajyana ku isoko ubushakashatsi bwasohowe kuri uyu wa mbere n'ikigo gishinzwe ibarurishamibare mu rwanda bugaragaza uko isoko ry'umurimo rihagaze mu gihugu ubu bushakashatsi bwagaragaje ko abafite akazi bangana na miliyoni eshatu n'ibihumbi cumi n'umunani n'abantu magana atanu mirongo itatu na babiri mu gihe abageze igihe cyo gukora mu rwanda ari miliyoni eshatu n'ibihumbi magana atandatu makumyabiri na batanu magana atanu makumyabiri n'icyenda bisobanuye ko abarenga ibihumbi magana atandatu mu rwanda batagira icyo bakora gusa uyu mubare nturimo abakora ubuhinzi bashaka amaramuko nabo bo basigaye babarwa nk'abadafite akazi muri iki gihe ikigo gishinzwe ibarurishamibare mu rwanda kigaragaza ko abo bahinzi bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana arindwi mirongo itandatu na batanu magana cyenda mirongo inani na batandatu nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza aba bahinzi bongereye umubare w'abashomeri mu rwanda abenshi ni abiyitirira uyu mwuga ariko bakarengaho bakaburira n'icyo kurya hari igihe twawe nkanjye ubwanjye nabonaga ibihumbi nka mirongo inani kuko icyo gihe nari nkirufite none byararangiye no kugira ngo mbone icyo kurya ubu ngubu ni amahane turashonje ubu byahatari turabyicisha ahubwo ko twayobewe twe turi aho gutyo n'ibitoki twabiretse kubera ko inaha imvura yahiga gake iyo tu- tugera igihe cyo guhinga tukagera igihe cyo guhinga izuba rikaba imyaka igihe imaze kuba myiza izuba rigacana hagasarura bake hakunda gusarura abantu bake ntuhahora n'inzara mbega muri make kubera ibihe by'ibiza byagiye biba kenshi hagiye hava izuba ntabwo mukigira ya myaka ngo murye muvuture byararangiye nta myaka myinshi ikiriho ubushakashatsi bwamuritswe kuri uyu wa mbere umubare w'abanyarwanda badafite akazi uri kuri cumi na gatandatu n'ibice birindwi ku ijana ubariyemo n'abahingira amaramuko ubushomeri mu rubyiruko hagati y'imyaka cumi n'itandatu kugeza kuri mirongo itatu bukaba buri kuri makumyabiri na rimwe ku ijana ugendeye ku mashuri abantu bize abafite akazi bangana na mirongo itanu n'umwe ku ijana nta mashuri bize makumyabiri n'icyenda ku ijana bize amashuri abanza gatanu ku ijana biga icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye naho icyenda barangije ayisumbuye batandatu ku ijana ni abarangije kaminuza umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu rwanda murangwa yusufu yavuze ko impamvu iki kigereranyo cy'abashomeri cyiyongereye ari uko abakora imirimo y'ubuhinzi bw'amaramuko babazwe nabo nk'abadafite akazi muri iki gihe kubera ko ubu ngubu abantu bose bakora ariko ntibasagurire amasoko ntibanunguke ngo bahabwe amafaranga ubu twabashyize ku ruhande bitavuze ko nta murimo bafite bidavuze ko ntacyo bakora bafite ibyo bakora ariko icyo twifuza ni ukubona ko buri muntu wese ufite icyo akora yunguka akabona amafaranga cyangwa akabihembera murangwa yavuze ko umuntu ubarwa nk'ufite akazi ari ubasha kwitunga agasagurira amasoko cyangwa se ufite akazi ahemberwa yavuze ko nubwo imibare iri hejuru nta ngaruka izagira ku bukungu bw'igihugu ahubwo ifasha abantu bashinzwe igenamigambi gutegura ejo hazaza Ah, icya kabiri ingaru iyi mibare se ifite ingaruka ku bukungu mu magambo make nta ngaruka ahubwo ingaruka nziza zihari ni uko imibare nk'iyi ngiyi iyo yasohotse igatandukanya abafite umurimo ariko utari akazi gatanga umusaruro ufatika ibyo byose bikamenyekana neza ingaruka nziza ni uko abashinzwe za gahunda na za barabireba neza bakamenya ibyo ari byo bagategura neza ubukungu bikagenda neza mu myaka minisitiri w'imari n'igenamigambi ambasaderi Claver gatete yavuze ko iyi mibare bagiye kuyiheraho bashyiraho ingamba zigamije gushakira benshi akazi gatete abajijwe impamvu abarangije kaminuza bafite akazi bakiri bake yavuze ko hari ubwo umuntu arangiza adafite ubumenyi bukenewe n'abikorera ariyo mpamvu hashyizweho gahunda zitandukanye zifasha abarangije kwiga kwihugura bakagira ubumenyi bubafasha kujya guhangana ku isoko ry'umurimo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tugaruke mu burundi kandi imvura ivanze n'umuyaga yarasenyaguye ku muhingamo wo ku munsi wa mbere amazu atari make yongera yonona imirima myinshi mu ntara ya muramvya hagati mu gihugu cy'u burundi buramatari w'iyo ntara emmanuel niyunge ko yabwiye ijwi rya amerika ko ivyononekaye bitaramenyekana patiri mukuru wa paruwasi muramvya geraze mugero w'imana mu kiganiro yahaye mugenzi wacu diane ninahazwe yamubwiye bimwe mu vyononekaye muri paruwasi yabo tubatega amatwi iyo mvura yatanguye kugwa isaha indwi n'igice hanyuma rero iragurura amabati hariho uruhande runini rw'amabiro ane hakaba na shatere dusengeramwo na parti de toilette n'igice c'amabati y'isengero yagurutse ivyo nivyo vyabaye uburaro abapatiri bo ngaho basanzwe babamwo bwo bwo ntaco bwabaye twagize imana uwo muyaga w'igihuhusi ntiwashikiriye ivyumba turaramwo akaba ari akamaraamaza ntituba tukivuga nkeka iyo sengero yo ngaho imuramvya n'isengero izwi yuko inasengeramwo abantu batandukanye baza bava mu micungararo itandukanye igize eh, intara ya muramvya yononekaye ku buryo abantu bashobora kuba barasanasana bagapfa kuhasengera canke ni ku buryo atawoza kuhasengera muri uno mwanya hagurutse nk'amabati ashika hafi mirongo ibiri n'atanu muga ahantu ni hanini ubu dufise ubwoba yuko hasubiye kuza umuyaga ushobora guca utuma ugurura byinshi hanyuma kandi hariho kuri urwo ruhande nk'ivyuma bifasha mu majwi bishobora guca vyononekara imvura iciye igwa nico gituma turonse abagira neza batugwanako hakiri kare boba bagize neza cane hari ico muriko murakora ku rwego rwa paruwasi kugira ngo mube murasanasana n'utwo twasigaye mwongere mukingire n'ivyo mwumva bishobora kuhononekarira ku rwego rwa paruwasi twagize imana ko vyabaye tu- ariho turi kugira ngo duce dutabara nk'amadokima menshi yo mu biro bya patiri mukuru mu biro vy'umukarani mu biro vy'ababikira ba gukumira ibintu kuko iyo iyo mvura isa n'iya- n'iyaduhitiye ko turi ko turagerageza gutabara ibyo twashobora gutabara ng'icyo cya mbere nicyo kinini hanyuma ibindi yemwe twiteza abatugarukira ko nyine patiri mukuru wa paruwase muramvya gerase mugero w'imana tubashimiye cyane rwose kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika yemwe nanjye ndakingurutse cyane kuri iryo jwi rya amerika kuko riratugarukiye ko no mu kutwereka yuko yumvise ibyatubayeho murakoze cyane ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye reka tubashikirize ijambo nyamukuru ribashikiriza bimwe mu ngingo nyinshi zitandukanye zisobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
ku itariki cumi na zibiri z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana ane na mirongo icyenda na kabiri ubwato butatu bw'igihugu ca esipanye bwari buyobowe na christophe colon bwashitse ku izinga muri iki gihe ari amazinga ya bahamas kwibuka iyo tariki bizwi ku izina rya columbus day ni ibintu vyabaye uko umwaka utashe muri leta zunze ubumwe za amerika kuva ico gihe iyo tariki yatumye haba uguhanahana gukomeye mu makungu kw'ibifungurwa ibitungwa ibitegwa abantu n'indwara vyahinduye isi kubera izo mvo umwaka w'igihumbi kimwe amajana ane na mirongo icenda na kabiri ubonwa n'abakurikirana ibya kahise batari bake ko ari wo mwaka ufise insiguro nini cyane mu mateka y'isi abantu baba ku isi bariyongeye ibirenga inshuro zine kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana ane na mirongo icenda na kabiri bariyongeye inshuro zibiri hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana atandatu na mirongo itanu n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo itanu naho impamvu zabyo ari nyinshi imvo nyamukuru y'ukongerekana bikomeye kw'abantu ku isi vyavuye ku kuboneka kw'ibi bifungurwa ukwiyongera ku bifungurwa vyaba kavukire muri amerika nk'ibitegwa bitanga ibifungurwa nk'ibigori ibiraya itomati ibiyoba imyumbati inanasi piripiri na noix de coco vyaragize uruhara rukomeye ibiraya vyacitse igifungurwa gikomeye cyane ku bakene mu karere ko muri amerika yo hagati n'uburaya bwo mu buraruko ibigori n'imyumbati vyazanye ubwa mbere mu karere ka afurika mu kinjana ca cumi na gatandatu bikaba vyasubiriye ivyimburwa abanyafurika bari basanzwe bafungura ukuzana ubwa mbere mu bushinwa ibifungurwa bivuye mu karere ka amerika nk'ibiraya ibigori n'ibiyoba vyatumye abantu biyongera bikomeye cyane hagati y'imyaka y'igihumbi n'amajana atanu n'imyaka y'igihumbi n'amajana atandatu na mirongo itanu mu kinjana cya cumi n'umunani abarenga icya gatatu c'abantu baba ku isi ico gihe baba mu gihugu c'ubushinwa imbere y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana ane na mirongo icenda na kabiri nta micungwe yabazwa muri leta ya florida nta bitoke vyavugwa mu gihugu ca equateur uguhanahana ibifungurwa ku isi kuva ico gihe vyatumye amatomati azanwa ubwa mbere mu butaliyano ikawa muri colombia na indonesia inanasi zizanwa ubwa mbere mu mazinga ya hawaii ibitego bitanga kawucu bizanwa muri afurika ipiripiri izanwa muri thailand ubushinwa n'ubuhindi shokora nayo izanwa mu gihugu c'ubuswisi ugushika k'ubwato butatu butoyi ku izinga mu mazinga ya bahamas vyatumye ibintu bihinduka bikomeye cyane ku isi mu buryo bitari bwibonekeza imbere yaho vyagize ingaruka zikomeye kuri kazoza k'ikiremwa muntu mu binjana vyakurikiye vyatumye haba imigenderanire hagati y'ibice bitandukanye vyo ku isi biciye mu budandaji guhanahana ivyiyumviro n'imico mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana ane na mirongo icenda na kabiri abantu baba ku isi ico gihe batanguye kuja hamwe nk'umuryango mpuzamakungu ivyo bikaba vyagiriye akamaro abantu bose bo ku isi
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika aho ni naho duherereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo nshuti mwese mwaduteze amatwi turabashimiye dushimira n'abadufashije kwegeranya ibiganiro byo muri kino gitondo ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma kuri mikoro i washington dc mwari kumwe na oriane itanga ishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na aloise bigirimana tubifurije umunsi mwiza murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.